Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan. Isin afeeraa qophii keenya duraatti dabarru. hayyudureen adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa baatilee kudha tokkoon darbaniif mana keessatti ittifamanii akka turan taasifamuun seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo itiyoophiyaa ibsa baaseera boordichi qaamotii mootummaa dhimmisaa laallatuufis xalayaa barreesseera kan tsahaay daamxoo jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaa waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii kudha tokko lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu. Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jiranitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila lama kuma lamaaf digdamii tokko kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa kompiitara. fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in humnoota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis qunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a kudha tokkoffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa. Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisneedha turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 Komishinii Poolisii Federaalaa fi Ejensii Tajaajila Nageenyaa Biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuduree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuduree daangessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Adeemsi dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'ee immoo hawaasa bal'aaf. ifoomsuusaa akka kanatti yaada. Kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'ee immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa sibuu sireef horroo guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaan ajjeefamaa jirraa jedhu mootummaanis gamasaan deebii kenneera naakoor malkaa gabaasa nuuf ergee ture kunoo.
Godina Wallagga bahaa aanaa sibuu siree ganda waliigaltee bakka golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxee loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota digdama ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
ያው መነሻ የሆነው ሸኔ ሲባል ወሊገልቴ ቀበሌ ጎልባ የምትባል ልዩ ቦታ ማለት ነው።
Hidhattootni Oonag Shanee jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka golbaa jedhamutti namoota kudha lama mana keessatti guban. Akkasuma bakka caree jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban. Yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo soddomaa ol gara magaalaa aanaa sibuu siree magaalaa siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi Manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne. Namni kun dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa bahaa akkasumas immoo aanaa sibuu sireerraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin hin taasifne milkoofne oduuma walqabateen godina horroo guduruu aanaa amuruu ganda harar jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa saddeet bakka tokkotti ajjeesanii jiru. akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina harargee bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa nu biratti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa bu'ee achumatti haftee aayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaaniin amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniiti jaaniiti daangaa irratti sababa isaanii waan nuti nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda harar jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhatee atuma akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wanti taaneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan bakka daa'imnillee ammallee yaalaa baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre gaa.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa umuruu inspektar waltajjii namoomsaa akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenya isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii fuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'ee jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti hin deemame garasii garanaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina horroo guduruu wallaggaa aadde muluu gultii namootni amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota kominikeeshinii fi Koomishinii Poolisii Oromiyaarraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne hin milkoofne. Deetaan ministiraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu.
Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoon isaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoon isaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa waldhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaattis ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a garuu kana hoo'isanii walitti bu'iinsi sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhame Oromoon akka saboota kaan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu. Keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaalii gamaa gamasiitu wal sooraa jira malee Dhugaatiin jiru dhugaadha. Tarkaanfii fudhatu, tarkaanfii gaafa irratti fudhatan, sabummaa keenya nurratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfiin qabatamaan irratti fudhatame kan buqqaan ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraatti hordofee akka jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasatti malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaaraa irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti.
Deetaa ministiraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiitti aanutti ceena. Guyyaan dubartootaa kan sadarkaa addunyaa akka kabajame bitootessa saddeet torban dabarsine kana keessa ture. Tsahaay daamxoo kanarratti gabaasa nuuf ergiteetti.
Dubartoonni dhiibbaa, dinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qooddeetti.
ሰው አሁን በራሱ ጥረት በራሱ ጥረት ነው የሚታገለው ያለው ሲስተሙ በጣም ቢዎች
fi ibsaa tolchaa lixxabaa fi dargii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegale osoo hojmaanni sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti heerumee nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu kanaaf yeroo amma akka itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraatee beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba. bultii ijaarrachuudha kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa soddomaan durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota haa ta'uutii rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa. Rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojmaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan karatan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha akkasumas. Dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu koomiti garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri walqixa miti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu anaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and govarnaansii Daraartu Baqqalaati.
Dubartii ni deessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisaa dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii baawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisa. Agarsiisuu isaaniitti hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubartii.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
ayyaanicha hin kabaju garuu dubartiin dhuguma kabajamtii isa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraan sun siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamtee bakki itti hin fakkaanne jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraan ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. isa jedhu sana qabatee dhufe dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka itti himuu dhabuurraan kan dhufedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhan yeroo walga'ina waaman nan hafaan kara kun.
Itoophiyaatti yeroo afurtamii ja'affaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idil addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummoota unhcr lakkoobsi baqattoota yuukireen keessaa dhiyeessanii akkaan dabalaa deemuu gabaasee jira bafaqaaduu morodaatu dhiyeessa.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu unhcr namoottan weerara raashaan yuukireen keessatti raawwachaa jirtu baqatanii poolaandiin seenan miiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ga'uu isaanii beeksiseera baqattoonni yuukireen kumaatamaan lakkaa'aman buufata baaburaa magaala poolaandii kiraakoo ga'anii jiru. magaala yuukireen kirkiif keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin yuukireen aleksaandiraa jedhamtu namoonni torban lamaa fi jaannama keessa jiraachaa jiru jechuun isee gabaasameera ittuu haleellaan raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite aleksaandiraan poolaandiin gahuudhaaf sa'aatii soddomii tokko akka itti fudhate himteetti yaaddoo warreen biyyaa ba'uu hin dandeenye yemmuu dubbattus.
Firoottan koo Yuukireen keessa jiru. Akaakayyuu fi akkoon koo eessayyuu deemuu hin danda'an. Dhukaasa keessa jiraachuun baay'ee sodaachisaadha. Namoonni bishaan hin qaban.
Jetteetti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala yuukireen daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaaf namoonni miiliyoonii lama biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaaf dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riyeeraa nama Kaatalaan yommuu ta'u fedhii isaatiin magaala Poolaandii Kiraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namoottan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattootarraa dhagaa oolu. Albert waan isa mudate tokko yommuu dubbatu.
People tell you their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisuusaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedheen gaafadhe. Lakki, lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa kiraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yemmuu bakki buufata baaburaa kiraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaandi bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaatii qophii itti aanutti ceena. Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoof qo'annoo Itiyoo Innoveeshin Center jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalaqoota teeknooloojii kanneen akka teeknooloojii ittiin konkolaataarraa hanna eegan daa'imman mana keessatti ittiin to'ataniif kanneen biroo hojjechuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira Naakoor Malkaa Israa'eliin dubbisuun qophii qindeesse qaba.
Israa'el Beellemaan jedhama bakkeen daladhee magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giincii keessatti baradhe yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqaa adda addaa irratti bobba'aan ture gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshippiin argadhe achi booda Jimma yuunivarsiitii na qaqqabe teeknooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhanidha achiin taa'e kolleejiidhuma maayikirooling infoormeeshin teeknooloojii keessatti koompiitar injiinaringiidhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo saayibar seekiyuriitiidhaan irratti baradhe biyya Ameerikaa keessatti Houston University keessatti baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu.
Dhaadam baay'ee nagga dhume booda namoota miidhuu danda'a paaworiinsaa baay'ee guddaadha kanaafuu isa paaworiinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paaworiin haay ta'e keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhee namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka hordofuu danda'an sanarran hojjedhe riimootiidhaan yoggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'udha. The VIP Controlling System kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a, namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaan hojjenneef isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjedhe waan an biraa beebi controlling system kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya mana keessatti daa'ima dhiisnee yoggaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee baduu dandeessi ijoollee hordofuu kan danda'u mashinii harka irratti hidhama. Mucaan bo'ee soormaa manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'udha. Balaa kaasuu irratti qaqqabe beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojeektii dhanbiraa kaar sekiuritii siistem kan jedhudha konkolaataa hatama'ee badee biyyaa balleessuu yaalan immoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira balballi isaa hoo baname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltu nama different nama kudhanitti bilbilti namoonni kudhan keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Ginciitti hojjettees achumaan kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eet obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedheet na fudhatee hoggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee hoggaadhuma alaala dhaabbadhee laalu namni tarree qabatee bilbila bilbila akka yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhe kan naan jedhe natti fakkaate waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa finfinnee keessatti kan jiru dhufee naan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sana irratti kan ka'e kanarra achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti hoggaan laalu shiboon maramee yookiin diishiin isaanii waan faalfal mammarameen laallaan gara manaatti deebi'ee yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'aa televezyiinii caccabaa fa'aa walitti guuree suphuun jalqabee ture maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC otoo hin beekin gurraatittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaase isaan maal maal akka hojjetan akkamatti quba qabee kanaafuu akkuma akkuma raadiyoonii sana dhageenye sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti hime jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti hime een si dhageera otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha. Bilbilli kapiriisipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe. Waggaa yaalu akka carraa ta'e sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe. Gara sagalee tokkootti akkamitti fiduu danda'a kan jedhu sana yaale. Maqaa kana fiiltar kan jedhu barumsaan kan argadhe malee yeroo sana sagalee harcaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture. Diishii jedhee biddeen ta'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa irra kan kaa'u harkisuu danda'e. Achi jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sanan kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argadhe gara paatantii sadiin qaba akka addunyaa irratti sartifikeeshinii soddomii ja'an qaba. Intarnaashinaaliitii fi jiinas yaang Itoophiyaa the first Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'el Beellemaa jedhaman awwaardoota ammaa ammaatti argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii ijoollee qabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u hangamaatti kanneen qaqqaban jiru.
Pirojektoota baay'een harka jira piraaktikaalii biyyattiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture akka carraa ta'ee mootummaa wajjinan hojjedha ture yeroo baay'ee kanaafuu achi mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta ati yaaddee jira yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii wal qabsiistees wanta ati kaasuu dandeessu yoo jiraate.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba kanaafuu akkuma biyyaatti pirojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman itti innovation center jedhee dhaabbata research centerii dhaabeera. Research centerii kana keessa taa'ee pirojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a hoggaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teknooloojiitti akka geeddaramee teknooloojiidhaan akka obaasuu danda'u sana sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhee gara biyya ameerikaan eeggan gale gara waggaa torba tureera amma deebi'ee dhufeera haggan deebi'ee dhufee ji'a sadii ta'eera ji'a sadan kana keessatti pirojektoota na bira jiranii fi pirojektoota tiimii koo wajjin kan jiranii hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti hin xallee itti deemaa jirra jalqabbiirra jirra gara distribiitii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare akkuma carraateetis mootummaanis na bukkee dhaabbatee yoo na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya keenya geeddaruu dandeenya jedheen yaade.
Dargaggoo Israa'el Beellamaa maqaa kan dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaan naa ta'e.
kanatti yaansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
guraan dhala digdamii afur pireezidaantiin raashaa vilaadimeer puutiin humnootiin waraanaa fi tajaajilaa ka biyya isaanii yuukireeniin akka weeraran ajajan puutiin waraanni isaanii ammas daangaa yuukireen cabsee yoo seene balaaleffannaan addunyaa kan kana fakkaatu na mudataa jedhanii hin yaanne yaaddoo nageenyaa raashaan humte booda. mariin dippiloomaasii walirraa hin cinne ega gaggeeffame yuunaayitid isteetsi bira darbee waltaatonnii fi michoonni ishee hatattamaan tarkaanfii jabaa fudhatu jedhanii puutiin hin yaanne puutiin bu'uura walabummaa addunyaa raasuu fedhan tooftaa sodaachisuutiin jilbeenfachiisuun ni danda'amaa jechuudhaanis yaadan garuu wanni yaadan akkaan dogoggora ture puutiin yeroo yuukireeniin seenan addunyaan kan isa deeggaru se'ee yaadaa ture jechuudhaan. pireezidaant joo baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa bitootessa tokko dhageessisan irratti dubbatanii turan biyyoonni gama dhiyaa fi neetoon deebii kennuun seene ameerikaa keessatti nu gidduutti illee adda addummaa uumuu yaade puutiin dogoggoree jira nuti qophaa'uudhaa jedhan pireezidaant baayiden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti haalaan bal'inaan akkasumas of eeggannaadhaan qophoofnee jirra. Waltaatota bilisummaa jaallatan Awurooppaa fi Ameerikaa qabee hanga Eeshiyaa fi Afrikaatti ijaarree Putiin dura dhaabbachuudhaaf baatiilee irratti hojjetaa turre.
Waan Putiin karoorfataa ture ilaalchisee. kan beeknu dursinee addunyaaf qoodaa turre kunis weerara kana gaggeessuuf sababaa sobaa qopheeffate ibsuu dabalata turee jedhan pireezidaan baayiden soba raashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walabni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Baankiilee Raashaa gurguddoo caasaa maallaqa addunyaarraa kunnee jirra. Baankiin waaltaa kan Raashaa baasii maallaqa Raashaa biiliyoonii dhibba jaha fi biiliyoonii soddoma kan silaa duulaa waraanaaf Putin ramadan gatii dhabsiisnee jirra. raashaan carraa teknoolojii gargaaramuuf qabdu huunee qabuudhaan waggootii gara fuulduraa keessatti liqaan dinagdee isheen argattu to'annee waraana ishee akka dhaabdu gochaa jirra.
balalii xayyaarota raashaa kamiifiyyuu samiin yuunaayitid isteetsi cufaa yoo ta'u raashaa qobaatti hambisuu fi dinagdee ishee caalaatti gadi qabaa jirra jedhan. namoota raashaa kanneen dhaabbatoota biyyattii keessaa to'atanii fi aangawoota malaammaltummaa gaggeessan bu'aa isaan argataa jiran kan sirrii hin taane faana bu'aa jirra kana gochaas gama kaaniin lammiiwwan yuukireen kanneen weerara raashaa gootummaan dura dhaabbataa jiran ni jajjabeessinaa jedhan baayiden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lammiiwwan Yuukireen kunneen bilisummaa isaanii argachuuf jecha waraanaa jiran. Michoota keenya waliin deeggarsa kennaa jirru gargaarsa waraanaa, gargaarsa dinagdee akkasumas gargaarsa dhala namaa of keessaa ni qaba. Gargaarsa doolaari biiliyoonii tokkoof caalaa kallattiin kennaa jirra. Lammiiwwan Yuukireen biyya isaanii kabachiisuuf qabsaan gargaaruu itti fufna kunis rakkoon irra ga'aa jiru akka laaffatuuf gargaara.
seenaa keenya keessatti waan baranne qabna kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan pireezidaan baayiden puutiin hokkaraaf jeeqamsa hiikee gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus. gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan baayiden dubbachuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeessi antuu jubee horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.